sagantaan kun magaalaa finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa adventistii addunyaarraa sagalee abdii afaan oromootiin kan isinidabarsudha.
nagaan waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u harka fuun akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
kan jaallatamtan kabajamtoota dhaggeeffattootaa akkam jirtu har'a qophii filannoo faarfannaa kan isiniif qabanne dhiyaanne likkee biraanuutiif ani girmaa'ee baay'isaatii walduraa duubaan ergaa keessan qabanne yommuu isinii dhiyaannu likkeen carraa jalqabaa kan argate dhaggeeffataa ta'ee jira.
Qondaala Fayyaa Asaffaa Waaqtolaa Abbaasaa Obbo Waaqtolaa Akkumaaf haadha isaa Haaddaannanii Waaqjiraaf namoota ganda galeessoo keessa jiraatan hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Daagim Mangashaa Sayyoonoo Leerraa Paaster Kitilaa Mirkanaaf Obbo Mangashaa Mirkanaaf haadha isaa Haadde Zannabuuf dhaggeeffattootaaf qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Ajajaa kudhanii Toobsaa Ittaanaa Adawaa irraa maatii isaa firoota isaa hundumaaf faaruu tokko naaf filaa jedheera. Ermiyaas Daani'eel Dambii Doolloo irraa abbaa isaa obbo Daani'eel Damuseetiif haadha isaa aadde Ayyaluu Ayyaanaatiif obboleettii isaa Dhiisee Daani'eeliif meetii Daani'eeliif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Barsiisaa Darajjee Xibabuu Wallagga Lixaa Aanaa Ganjiirraa Boontuu Darajjeef Boonaa Darajjeef Zannabuu Fufaaf akkasumas qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Addunyaa baay'ee magaalaa Sabbataarraa. godina horroo guduruu wallaggaatti kan argaman maatii isaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jireera.
Kun, naaf fooyya'aa argaa kee, yabbaa gaala taa'ee.
Daanyi galaanaa shawwaa kibba lixaa aanaa wanciirraa firoota isaaf maatii isaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera ayyalee baabashee godina gujii nagallee irraa amantoota waldaa nagallee booranaatiif waldaa biiftuu gordommoof barsiisaa addaamuu ittafaatiif faaruu tokko naaf filaa jedheera.
Barataa Nagaash Jagnee godina gujii aanaa qarcaarraa abbaasaa obbo Jagnee waajiif. haadha isaa haaddee sannuu galchuuf obboloota isaa hundaaf akkasumas firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera bicaaqaa taaffasaa jimmarraa maatiisaaf akkasumas firoota isaa hundaaf waldaa adventistii guyyaa torbaffaa dongorootiif waldaa adventistii guyyaa torbaffaa jimmaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
barsiisaa arga'uu deebisaa baakkoo irraa qopheessitoota sagalee abdiitiif maatiisaa hundumaaf waldaa adventistii guyyaa torbaffaa baakkoof faarfannaa tokko naaf filaa jedheera haftee ittaanaa laaloo cirrachaa irraa. haadha isaa sunee aabboseef faqqadee ittaanaaf sinqee geetaachootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaan ittaanu kan keessan ittiin eebbifamaa isaanii.
warri jedhanii guyyoonni borii gaarummaa kanarraa caalaa isinii warru keessuta garuu dhaabadhaa sochii yeroo xumuraa laala malaattoo yeroo dhumaa otoo argitanii warri dhaabatan iddoo tolchaa dubbii raajii qoradhaa gara gaarotaat baqadhaa lubbuu.
iddoo isaa dingataa gidaamirraa iyyaasuu kanarraaf abdii tolaaf firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera Huseen baabur qillimoo wallaggaa sayyoonooleerraa addisuu qannootiif caaltuu tolasaaf nagaasaa tolasaatiif dinqee mirkeessaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Taamruu Baayisaa Aanaa Ganjii irraa Kabbadee Baayisaatiif Tsaggaayee Baayisaaf Maartaa Kabbadeef Asteer Imrootiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Biqilaa Soorii asuma magaalaa Buraayyuu irraa amantootaaf dhaggeeffatoota hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Yooseef Tolasaa Daallee Waabaraa magaalaa Qaaqee irraa Abbaasaa obbo Tolasaa Guutaatiif haadhasaa Haadde Himaanee Lamuuf Saamu'eel Tolasaaf Aannanii Tolasaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Gaaffii deebiidhamee jira maali laata? Falmiitii boci maddabee furmaata. Mandaara lamee gogaan keessa guutee Adaara saba kee kanaatti amgootee. Cabee tokko lama yeessi eeggaata. Guyyaan yaadatamu mature laata. Maranaata kan koosoo gaaffii goganuma barrii koo maaliif gaddaanuma gongooma. Irruu koo nalolee dinni koo ammayyuu gajjeera dhaboo konkoo iyyaa koo dhaga'i yesus koo. Jechaanna mamadaa irraam gaaraan koo dadhaabee warri kuteeraam jilbii koo sibiiraam lafti jabaanni dhibaamu fedheeraam ija keetti mil'atamu. Boqonnaan ka'uunaataam lapheen koo hammaadoo kata jirutti dhugaan koo hirkoo koo waan hundumaan seetanneessa hibboo koo saatiinaaf hiikuu dandeessa. Gaaffii deebiidhamee jira maali laata? Falmii fi boci maddabee furmaata. Mandaara lamee gogaan keessa guutee. Adaara saba kee kanaatti amgootee. Cabee tokko lama yeessi eeggaata. Guyyaan yaadatamu mature laata. Maranaata kan koosoo gaaffii goganuma barrii koo maaliif gaddaanuma gongooma. Irruu koo nalolee dinni koo ammayyuu gajjeera dhaboo konkoo iyyaa koo dhaga'i yesus koo. Kaagoo gorri bosonaan birraadhaan Ursaa qilleensa bokkanaa keeffaadhaan Hammuumaa yoomittan harkaan daa'imaa Yoomnuufaa gooftaa guyyaan birmadummaa Ba'aa ulfaataan jabeemsa goonkoo Kanaaf ol jechuun danda'u boqonkoo Dhibeen koosi malee hiikaan argaatu hin qabu fiira garaanaaf gobaatu. Gaaffii deebiidhamee jira maali laata? Falmii fi boci maddabee furmaata. Mandaara lamee gogaan keessa guutee. Adaara saba kee kanaatti amgootee. Cabee tokko lama yeessi eeggaata. Guyyaan yaadatamu mature laata. Maranaata kan koosoo gaaffii goganuma barrii koo maaliif gaddaanuma gongooma. Irruu koo nalolee dinni koo ammayyuu gajjeera dhaboo konkoo iyyaa koo dhaga'i yesus koo. barbaada quuqamee tawaan san qabamnaan aadaa rakkinaan gargaraan chayeem lafeen koo kataameetu irraan batameem seenaan koo geengoogi dhiiraa gidduun marmaara ijaa maalee na nambisiin adaara gaaffii deebii dhabe jira maali laata. falmii fi boci maddabee furmaata mandaara lafee gogaan keessa guute adaara saba kee kanaatti angoote cabee tokko lama yeessi eeggaata guyyaan yaadatamumaa ture laata maraanaata kan koosoo gaaffiin goganuma barrii koo. maaliif gaddaanuma gongooma irruuko naloole dinniko ammaayyuu gacheera dabo konko iyyaako dhagahi yesus ko. mataa buusee nama gaddee garaan ko lafa yaadee ga'uu didee humni ko rarra'ee. kayoon koondomtu naannabee wanta garaan koonee bootu nan beekaam karaatti nafuun kakuun kee eenyuunuu hin dangeeffamu sammuun kee adaara dhuma naaf oolchisa baako ulfaatee madalliraa seera gaddiikoo gaaffii deebii dhabe jira maali laata. falmii fi boci maddabee furmaata mandaara lafee gogaan keessa guute adaara saba kee kanaatti angoote cabee tokko lama yeessi eeggaata guyyaan yaadatamumaa ture laata maraanaata kan koosoo gaaffiin goganuma barrii koo. maaliif gaddaanuma gongooma irruuko naloole dinniko ammaayyuu gacheera dabo konko iyyaako dhagahi yesus koo.
barataa tasfaayee dirribaa magaalaa buraayyuurraa abbaasaa obbo dirribaa iddoosaa faadhasaa margituu siwayyaaf caaltuu dirribaaf sannaa'ee dirribaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
saamu'eel asfaa'u sayyonooleerraa iyyaasuu fi qaaduuf ammayyuu tashoomee firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera qaalii takkaallinyi mana sirreessaa maqaleerraa namoota mana sirreessaa keessaa hundaaf qopheessitootaaf akkasumas dhaggeeffattoota maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
mitikkuu beekumaa billoo ishee irraa abbaa isaa obbo beekumaa eebbisaaf haadha isaa aadde abbabuu waaggaariif eessuma isaa bokoraa dirribaaf faayisaa beekumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera yaadasaa deeggafaa magaalaa leelloo daallee sadii irraa abbabuu yaadasaaf geexee tafarraaf qabbannee yaadasaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera galatoomaa faarfannaa ittaanuun eebbifamaa
isaanii. beeka gooftaa yaadata kaaf tokko seenaa kee ni haarita. Rakkinni kee tumtuu ilaalamaa jira ho'ichi miimma keessa baramaa jira erga kan taataatee waaqayyo singatu dinni kee laammataa sirratti naadatu. Rakkinni kennutu ilaalamaa jira. Boo'isin hin makee safaramaa jira. Erga kan saakaate waaqayyo singatu. Inni keedhaan mataa irratti naadatu. Maaltu siraasaa? Maaltu si yaaddesaa? Maano maali sodaatee boosa maaltu beeka gooftaa yaadata kaaf tokko seenaa kee ni haarita. beeka fitina kaanama bakkili taadhibee yommuu wawaatanii dafee namaaf ta'a arjaara gooftanii maaltu siraasa maaltu si yaaddisa maaloo maali sodaattee boosa maaltu beeka gooftaa yaadata maaf tokko seenaa kee ni haarita. Keessi garaa biyya madaa'u goota yesuus malee namni namaanu rakkina keessatti kan nama nuufine goota yesuus biraa kan nama daaganne keessi garaa yeroo madaa'u goota yesuus malee namni namaanu rakkina keessatti kan nama nuufine. Gosa Yesuus jira kan nama daaganne maaltu siraasa maaltu si yaaddisa maaloo maali sodaattee boosa maaltu beeka gooftaa yaadata gaaf tokko seenaa kee ni haarisa. Korakarraa miti rakkinni kendarba shakkiin qabaatini waaqayyo siidhaba. Gooftaan sirraa gorsa inni maalii jage inni sirraa kaasaa jechana saanuke. Korakarraa miti rakkinni kendarba shakkiin qabaatini waaqayyo siidhaba. Gooftaan sirraa gorsa inni maalii jage. Inni sirraa kaasaa jecha mataan be maaltu siraasa maaltu si yaaddisa maaloo maali.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa dhibbaaf 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Eegi guyyaa waaqayyoo eegi guyyaa waaqayyoo jaljattee ariifattee fikireetti gariin kiyyoo kakuun ariifadhu jajallara daandisa kattaa muramaa barbaada eeggadhu guyyaa dumasaa otoo si baatee jirtu kakuun nuufis si dhaba obsaan kitaaba kakee dhumni kee gatii qaba otoo si baatee jirtu. waaqni dhufeessa dhaba obsaan eegitaa waaqayyoo dhumni kee gatii qaba. Kakuu guddaa ta'uu qabu biraa mariifate mucaa kakuu argachuu garuu karaan isaatti dheerate. Obsaanii kun dadhabee dachee hojjetu sana waaqaaf hin ta'uu malee waan baay'ee ni odaarra jarjartee ariifattee meeqii utuu hin galchee sifta waaqaaf hin ta'uu laadhi gargaara galchee jarjartee ariifattee meera kutuu hin galchee sifta waaqaaf hin ta'uu laadhi gargaara galchee. Eegi guyyaa waaqayyoo eegi guyyaa waaqayyoo jaljattee ariifattee fikireetti gariin kiyyoo kakuun ariifadhu jajallara daandisa kattaa muramaa barbaada eeggadhu guyyaa dumasaa otoo si baatee jirtu kakuun nuufis si dhaba obsaan eegitaa waaqa kee dhumni kee gatii qaba otoo si baatee jirtu.